iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mubwiye gushikirizwa nanje fide niyo ngabo ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye ndanze mu burundi ibiharuro nyakuri yabo ntibizwi neza ariko leta y'u Burundi igereranya ko gushika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abana bo mu ibarabara bagera ku bihumbi indwi mu ntara zose z'igihugu mu kibano hari ibibazo byinshi usanga abana bakubagurwa ugasanga abana baragemwe barabara kubera ababyeyi batandukanye birashyika ugasanga habaye nk'urupfu iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo urumva baraheza bagahungira mu ibarabara uwo ni felix sindayigaya umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'ishyirahamwe riharanira gukingira guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana oideb muri uganda kiza besije wo mu muganga utavuga rumwe n'ubutegetsi ari imyerekano yo kwiyicisha inzara aho apfungiwe yitabye sentare kuri uyu wa gatanu perezida wa amerika donald trump yakiriye mu biro by'iwe umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi baganiye ku bibazo by'ubutunzi n'umutekano ku isi abarwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bo mu m mirongo ibiri na gatatu bigaruriye ikibuga cy'indege cya kavumu kiri hafi y'igisagara cya bukavu aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntihagire aho muja dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi muri uganda kiza besije wo mu mugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu myerekano yo kwiyicisha inzara aho apfungiwe yitavye sentare kuri uyu wa gatanu igaragara ko afise intege nke eugene mukankusi arabandanya iyi nkuru kiza besige w'imyaka mirongo itandatu n'umunani ni umwe mu ba mbere batavuga rumwe na perezida wa uganda yoweri museveni umaze hafi imyaka mirongo ine ku butegetsi besige yahanganye na museveni mu matora inshuro enye uyu amutsinda umwunganizi wa Besigye Elias Rukwago yavuze ko uwo aburanira yatangiye kwiyicisha inzara ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa kabiri mu buryo bwo kwamagana ifungwa rye ejo kuwa kane Rukwago yavuze ko Besigye yari arembye cyane ku buryo atashoboraga kuva mu cyumba afungiyemo ariko kuri uyu wa gatanu yitabye urukiko rwa gisivili kumva ibyaha aregwa mu rubanza rutandukanye meya wungirije w'umujyi wa Kampala Dorine Kianjura akaba n'umwe mu bagize ishyaka rya pff rya besigye yatangarije afp ati yari mu bihe bibabaje yagaragaye afite intege nke cyane kandi igihe kimwe yagerageje gushakisha umwuka bidutera kurira kiza besigye yitabye urukiko ari kumwe n'uwo bafatanyije muri politike samuel rubega mukaku bivugwa ko yashishikarije urugomo ubwo bombi bayoboye imyigaragambyo yamaganaga ibiciro bihanitse by'ibintu bikenerwa buri munsi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ku wa kabiri besigye ntiyitabye urukiko nyuma yo kohereza inyandiko yandikishije intoki avuga ko arwaye rukwago umwunganira yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ati niba atarekuwe azapfa umuvugizi wa gereza muri uganda frank bayine yatangarije afp ati nibyo besigye muri iki gihe ntabwo ameze neza ariko ubuzima bwe burimo gucungwa n'itsinda ryacu ry'ubuvuzi kandi nta mpamvu yo kugira ubwoba umuryango w'abibumbye n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ikibazo cyo guhashya abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda mu gihe hitegurwa amatora ya perezida ya bibiri makumyabiri na gatandatu urakoze jeni kuri iyo nkuru abayobozi b'ibihugu vya afurika bazohurira muri etiyopiya mu mpera z'indwi bashaka gusubira kuduza ijwi risaba indishyi ibihugu vyazanye ubucakara n'ubukoroni muri afurika idonido kuri iyi nkuru na jofre mutagoma uyu ni umugambi witezweho kuzarwanwa cyane n'ibihugu byahoze bikoronije afurika dore ko ibyinshi muri byo byamaze kugaragaza ko bidashishikajwe no gukosora amakosa byakoze mu gihe cyashize ibyerekeza indishyi bimaze gufata intera ndende hirya no hino ku isi ababirwanya nabo bashyizemo agatege perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko atabona ko zizatangwa abenshi mu bayobozi b'uburayi bo birinze kugira n'icyo babivugaho mu nama y'umuryango wa afurika yunze ubumwe iteganijwe ya Addis Ababa muri etiyopiya mu mpera z'iki cyumweru abategetsi barateganya guhuriza hamwe bagena uko izi ndishyi zaba ziteye uhereye ku zatangwa mu buryo bw'amafaranga kwemera ku mugaragaro amakosa yakozwe cyangwa guhindura imikorere imwe n'imwe kuva mu kinyejana cya cumi na gatanu kugeza mu cya cumi n'icyenda abanyafurika nibura miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atanu bafashwe bunyago n'abacuruzi bo mu burayi babajyanayo ku gahato kubagurisha nk'abacakara akanama gashinzwe ubukungu imibereho n'umuco mu muryango wa afurika yunze ubumwe kavuga ko ibiganiro ku byerekeye indishyi z'ibyo byabaye bikeneye kuzasuzuma imikorere n'ingaruka z'ubukoroni n'ubucakara muri iki gihe harimo ivangura rishingiye ku ruhu ubusumbane mu bukungu hagati y'umugabane wa afurika n'ibihugu byateye imbere
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bitegekanijwe ko umugwi hamas utanga utanga utangaza amazina y'abanyayisiraheli babiri bagizwe imbohe uzorekura mu mpera z'indwi mu gusubiriza mu ndumane umugwi hamas bitegekanijwe ko israel irekura abanyapalestina yagize imbohe mu mpera z'iyindwi ni nyuma y'uko umugwi hamas usubiye gushyira imbere amasezerano yo guhagarika ingwano wagiranye na israel impungenge zari zibonekeje ku bijanye n'irekurwa ry'abandi banyaisrael bagizwe imbohe n'umugwi hamas inyuma y'uko uwo mugwi wagereje israel ko yarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano kandi yariko igabisha gusubira mu ntambara umuvugizi w'umugwi hamas abdel latif a kanua yatangaje ko badashaka ko amasezerano yo guhagarika ingwano mu ntaragaza asenyuka yavuze ko umugwi hamas ushaka kuyubahiriza kandi ushaka kubona ko israel iyubahirije neza kanua yanebaguye kandi ibyo yise imvugo y'iterabwoba y'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko iyo mvugo idafasha ku bijanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika ingwano yapfunditswe hagati ya israel n'umugwi hamas leta ya israel mu nyuma yaho yasubiye kwemanga ko umugwi hamas utegerezwa kurekura mu mpera z'iyindwi abanyagihugu bayo batatu wagize imbohe umuvugizi wa leta ya israel david manser yatangaje ko mu gihe umugwi hamas utobarekura kuri uyu wa gatandatu amasezerano yo guhagarika ingwano azoca arangira aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu akaburungu com aderese za youtube yacu ig na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr ryumvikanishije kuri uyu wa gatanu impungenge ku bintu birushirizaho kuba nabi mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo rivuga ko intambara yakuye abantu bagera ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu mu vyabo muri iki gihe batagira aho bakika umusaya ibindi kuri inkuru na eugeni mukankusi inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu bivugwa ko zishyigikiwe n'u rwanda zafashe umujyi wa goma mu burasirazuba bwa kongo mu kwezi gushize kandi zakomeje kugenda zerekeza mu majyepfo aho umwe mu bayobozi baho yavuze ko bishobora kongera amakuba ku bantu bari mu bice byari bisanzwe bicumbikiye abateshejwe ibyabo umuvugizi wa hcr eugene bayun yatangarije abanyamakuru i geneve mu busuwisi hifashishijwe ubuhanga bwa videwo ko abantu bagera mu bihumbi magana atatu mirongo itanu bavanywe mu byabo batagira aho baba kuko amacumbi ibihumbi mirongo irindwi yari yashyiriweho kubagoboka yasenywe mu bice bya goma na minova ibisasu bitaturikijwe nabyo bigihari byatumye habura umutekano ngo babashe gusubira iwabo hcr ivuga ko hafi mirongo irindwi ku ijana by'inkambi z'igoma zasenyutse n'izindi minova zangiritse umuvugizi wa hcr eugene bayun yongeraho ati ubu abantu ibihumbi magana baba mu macumbi y'agateganyo harimo za kiliziya n'ibitaro iri shami rya oni ryongeye gutangaza ko ibyaha by'urugomo byiyongera kandi ko ari nako ibyago byo kwandura indwara byiyongera mu gihe hcr ubwayo n'indi miryango batabasha gutanga imfashanyo mu gihe cy'imirwano tukivuga kuri kongo abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri hafi ku birometero 35 uvuye mu gisagara ca Bukavu umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu manuko ibindi kuri inkuru na Frederic Nkunikije
abantu babiri bakora ku kibuga c'indege ca kavumu gikoreshwa cane cane n'abakozi b'amashirahamwe ategamiye leta n'igisirikare mu ngendo zabo mu gitondo co kuri uyu wa gatanu babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters ko ikibuga c'indege ca kavumu cugawe batangaje ko inteko za leta ya kongo zamaze kuva kuri ico kibuga kandi ko zahavanye ibikoresho vya gisirikare birimwo drone n'indege z'igisirikare umuvugizi w'urunani warwanya ubutegetsi alliance fleuve congo afc mu mpfunyafunyo rurimwo umurwi m23 umutumwa ku rubuga x yavuze ko abarwanya ubutegetsi bagenzura ikibuga c'indege ca kavumu n'ibice biri mu micungararo yaco hari n'uwundi muntu umwe mu bajejwe umutekano yavyemeje ni mu gihe imbere yaho amakuru yatanzwe n'ishyirahamwe onu n'abaserukira ibihugu byabo hamwe n'umurwi m23 yatangaje ko abagwanya ubutegetsi bashikiye ikibuga cy'indege ca kavumu amasanamu ya videwo yafashwe n'umuntu aba mu gisagara ca kavumu n'iserukanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ryashoboye kubona arerekana abantu bambaye impuzu z'igisirikare bariko baragendagenda mu gihe urwamo rw'amasasu rwariko rumvikana mu masaha ya kare yo kuri uyu wa gatanu batanu abagwanya ubutegetsi bafashe igisagara gitoyi ca katana kiri ku metero cumi na kimwe uvuye mu gisagara ca kavumu aho ikibuga c'indege giherereye amasanamu ya videwo yafashwe n'umunyagihugu waba mu gisagara ca katana na yo nyene yerekanye abantu bitwaje ibigwanisho bariko baragendagenda muri ico gisagara yatangaje ko abasirikare umurwi m23 bariko bazibira ibarabara kandi bariko batera bagana igisagara ca kavumu yavuze ko bamaze kwigarurira igisagara ca katana abanyagihugu kandi bandi batanu batangaje ko igisirikare ca kabamba kiri mu buraruko bw'igisagara ca katana cafashwe ku munsi wa kane inyuma y'uko igisagara ca goma cigaruriwe n'abagwanya ubutegetsi mu rwi m23 mu minsi mikeyi ishize abari mu myerekano barateye ikibanza c'ishirahamwe onu na za ambasade zirimwo y'u rwanda ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika bari kwerekana ishavu ku byo bavuga ko ari ukwivanga kw'amakungu mu bibazo bya kongo abari mu myerekano barasambuye bongera barasahura amabanka ambasade ya kenya ikibuga c'indege ca kavumu kiri ku birometero hafi mirongo itatu na bitanu uvuye mu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo bukavu ico gisagara gifashwe vyongera mu gihe vyofatwa vyogira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa kongo mu karere ko mu buseruko bw'igihugu vyoba vyerekanye kandi ko umurwi m23 waguye ibice ugenzura mu buryo butari bwibonekeze imbere yaho muri ico gihe perezida wa kongo felix chisekedi ariko arondera ko amakungu amufasha guhagarika ingwano n'uruhagarara biri mu gihugu ciwe yagiye mu gihugu c'ubudagi mu nama ku mutekano iri kwibera mu gisagara ca munika ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko iyo nkuru kuri uyu wa gatanu ku mbuga ngurukanabumenyi umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko perezida Tshisekedi kuri uyu wa gatanu ku muhingamo aza kuja i Addis Abeba mu nama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika izoba kuri uyu wa gatandatu ingwano muri Kongo niyo izoshimikirwa ko cane mu nama iminsi ibiri izohabera ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaba impunzi HCR ryerekanye impungenge ku bintu bitera bimera nabi cane muri Kongo iryo shirahamwe yatangaje ko ingwano muri ico gihugu yatumye abantu bagera ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu babura aho bakika umusaya
urakoze frederic kuri iyo nkuru ikibazo ca kongo kandi kigenda gifata iyindi ntumbero ku biraba imigenderanire y'ibihugu inama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yasabye ko amasezerano uwo muryango uherekwa kugirana n'u rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yoba arahagaze gushika ico gihugu kigaragarije ko cahagaritse kwivanga mu bibazo vya kongo no kurungika kw'isoko mpuzamakungu amabuye acukurwa mu bice bigenzurwa n'umugwi m mirongo ibiri na gatatu temisitoke mutijima aradushikiza ibindi kuri iyi nkuru uyu ni umwe mu myanzuro yemejwe n'inteko nshingamategeko kuri uyu wa kane aho yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inyandiko ikubiyemo imyanzuro igera kuri mirongo itatu yemejwe n'inteko nshingamategeko y'uyu muryango ijwi rya amerika yaboneye kopi iragaragaza ko uyu muryango uhangayikishijwe n'uko ikibazo cy'intambara n'umutekano muke bikomeza kuzamba mu burasirazuba bwa kongo abadepite mu myanzuro yabo bamaganye bivuye inyuma ukwigarurirwa n'inyeshyamba zama makumyabiri na gatatu k'umujyi wa goma n'utundi duce two mu burasirazuba bwa kongo zifatanyije n'igisirikare cy'u rwanda rdf iby'inteko nshingamategeko yavuze ko bigize ihonyangwa ridakwiye kwihanganirwa ry'ubusugire n'ubutavogerwa bya repubulika ya demokarasi ya kongo abadepite mu myanzuro yabo bagize bati inteko irasaba u rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo na cyane ko kuhaba kwazo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano mpuzamahanga y'ishingwa rya loni inteko nshingamategeko yanasabye ko u rwanda rwahagarika bwangu gukorana n'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu aba badepite bavuze ko bababajwe n'uko uyu muryango utagiye ufata ingamba zikwiye zo guhangana bihagije n'iki kibazo no gusaba u rwanda ushimitse guhagarika gukorana n'izi nyeshyamba inyandiko yemejwe n'abadepite b'uyu muryango iravuga ko ibihabanye n'ibyo uyu muryango wafashe izindi ngamba zirimo gusinyana n'u rwanda amasezerano anyuranye aya arimo ayo mu kwa kabiri k'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'ine y'ubucuruzi no kongerera agaciro amabuye y'agaciro aba badepite bavuga ko aya masezerano yasinywe hatabanje kuganirwa bihagije ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa kongo mu bindi byemezo kandi iyi nteko ivuga ko byafashwe n'uyu muryango hatitawe ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa kongo harimo n'umwanzuro wawo wo gutera inkunga no gushyigikira iyoherezwa ry'ingabo z'u rwanda muri mozambike bikozwe mu izina ryo gushyigikira ibikorwa by'amahoro abadepite bati turasaba komisiyo n'inama y'uyu muryango guhagarika bwangu amasezerano n'u rwanda ku ruhererekane nyongereragaciro rw'amabuye y'agaciro kugeza igihe u rwanda ruzagaragariza ko rwahagaritse ukwivanga muri ibi bibazo no gucuruza amabuye y'agaciro yacukuwe mu duce tugenzurwa na ma makumyabiri na gatatu turahamagarira kandi abo bireba bose kongera ugukorera mu mucyo no kubuza mu buryo bufatika iyinjizwa muri uyu muryango ry'amabuye y'agaciro afite ibizinga by'amaraso iyi nteko yasabye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi kuba utaha mu gusubukura imikoranire n'u rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro u rwanda rwasabwa kwinjira mu mugambi ugamije gukorera mu mucyo kw'inganda z'ubucukuzi repubulika ya demokarasi ya kongo isanzwemo inteko y'ubumwe bw'uburayi yanasabye komisiyo y'uyu muryango ndetse n'ibihugu binyamuryango cyo kimwe n'ibigo mpuzamahanga by'imari kuba bahagaritse inkunga batangaga ku ngengo y'imari ya leta y'u rwanda kugeza iki gihugu cyujuje ibyo gisabwa ibyo nabyo bikaba ari ugutanga inzira ku mfashanyo y'ubutabazi no guhagarika imikoranire iyo ari yo yose na ma makumyabiri na gatatu indi nkunga abadepite ba eu basabye ko yahagarikwa ku rwanda ni iya gisirikare n'umutekano ku ngabo zarwo aha bavuze ko ibyo bikwiye gukorwa hirindwa ko iyo nkunga yavaho igira uruhare mu bikorwa by'ubugome bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa kongo inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'uburayi mu myanzuro yayo yanasabye komisiyo y'uyu muryango ndetse n'ibihugu binyamuryango kubuza iyoherezwa ry'intwaro ku ngabo z'u rwanda na ma makumyabiri na gatatu no kugenzura ko icuruzwa ry'intwaro ziva muri uyu muryango rikorwa binyuze mu mucyo abadepite b'ibihugu bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi banasabye inama nkuru y'uyu muryango gukaza ibihano ku bagaba b'ingabo bakuru ba ma makumyabiri na gatatu abayobozi b'indi mitwe yitwaje intwaro cyo kimwe na bamwe mu bagaba b'ingabo ba kongo mu bayobozi b'ingabo z'u rwanda basabiwe ibihano harimo generali majoro nkubito eugene uyobora diviziyo ya gatatu mu ngabo z'u rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u rwanda harimo kandi generali majoro ruki karusisi umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe w'igisirikare cy'u rwanda rdf cyo kimwe na generali majoro emi ruvusha uba ukuriye ingabo z'u rwanda zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya cabo delgado muri mozambike imyanzuro ikubiye muri iyi nyandiko yemejwe n'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'uburayi isohotse mu gihe u rwanda rwari rumaze iminsi rusabirwa ibihano no gukomatanyirizwa ku ruhando mpuzamahanga kubw'uruhare rushinjwa kugira mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa kongo icyakora ubwo yavugaga kuri ibi bihano igihugu ayoboye gisabirwa perezida paul kagame w'u rwanda mu kiganiro yahaye ikinyamakuru jeune afrique cyandikirwa mu bufaransa yavuze ko nta bwoba na buke ibyo bimuteye aho umukuru w'u rwanda yagize ati hagati yo guhangana n'ikibazo cyugarije ukubaho no guhangana n'ibikangisho byo guhana u rwanda ku mpamvu imwe cyangwa iyindi nta no kubitindaho imbunda yanjye nayitunga icyo cyugarije ukubaho nkamera nk'aho icyo kindi cyo kitanahari ntabwo turimo guhangana n'ibintu bishya kuri twe twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu twahuye n'ishyano ndengakamere mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane warangiza ukaza untera ubwoba unkangisha ibihano ngo urampanira ko nirwanyeho ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye uyu mwanzuro mu itorwa ryawo wabonye amajwi y'abadepite magana ane na mirongo ine na batatu bane batoye oya naho abandi mirongo ine n'umunani bifashe uyu mwanzuro ariko si itegeko
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa watsapu woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cabaye ndanse mu burundi ibiharuro nyakuri yabo ntibizwi neza ariko leta y'uburundi igereranya ko gushika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abana bo mw'ibarabara bagera ku bihumbi ndwi mu ntara zose z'igihugu mirongo icenda ku ijana bari abahungu ikindi ibihumbi bitanu muri bo bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura meri naho onu ivuga ko abo bana bo mw'ibarabara mu burundi bashobora kuba barenga ibihumbi icumi leta y'uburundi n'abafatanyabikorwa batandukanye bama bagerageza gutorera inyishu ico kibazo kibandanya ciyongera kubera iki ni ikibazo mugenzi wacu thomas kamirindi yabajije umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'ishirahamwe riharanira gukingira guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana oideb felix sindayigaya aratangura asigura impamvu abana bajya mu ibarabara ku mvo nyinshi imvo nyamukuru ni uko bajya mu ibarabara kubera babona ko ibibazo biba bi- baba bariko barabamwo mu miryango yabo biba byabaye umurengera agasanga ntibiriko biratora inyishu ugaca usanga rero ba- batoye inzira yo kujya mu ibarabara kubera kumbure baba babona yuko ariho ho bapfuma bashobora kuba eh, babona ko umenga niho ibibazo babi- bi- bafise bishobora kugabanuka mugabo urumva bivana no gushi- no ku- no gutahura kwabo kuko mu ibarabara nabo bahura n'ibibazo byinshi cyane kandi bitandukanye aho baba bitwa ko bariko bahunga ibyo baba babayemwo mu miryango yabo mu kibano hari ibibazo byinshi usanga abana bakubagurwa n'aba- n'aba- ugasanga barakubaguwe icyo bita maltretance muri famiye cyangwa ugasanga abana bara- barajya mu ibarabara kubera ababyeyi batandukanye birashika ugasanga habaye nk'urupfu cyangwa ugasanga icyo twita instabilite y'amafamiye iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo urumva baraheza bagahungira mu ibarabara hari n'abandi usanga barabyawe ugasanga abababyaye ntibashoboye kubemera donc baca umenga ntibagira aho bahagaze canke guheba amashure ugasanga nimba yarafatiriwe n'ishure amaze kubona ataco ariko arakora muhira uca usanga baca bafata inzira yo mw'ibarabara kuko urumva murazi ko iyo umwana atakimufatiriye aca agomba kwigenza canke ababona yuko abayeho nabi agaca agomba kwifatira ingingo wenyene ivyo rero biri mu mpamvu twagiye tubona zishoboka zibaho abana bari hagati y'ibihumbi birindwi n'ibihumbi icumi ni nk'umujyi muzima igisagara amaherezo ni ayahe ni ukuvuga abana bo mw'ibarabara benshi usanga bakeneye ibikorwa bikore- bakorerwa zi- biza byishyura kuri za nkwanya zatuma ba- bava mu miryango bakaza mw'ibarabara nimba yaje mw'ibarabara kubera ibihe by'amashuri aba bakeneye gusubirwa mu mabarabara ba- bakeneye gusubizwa ku mashuri kugira ngo kazoza kabo k'ejo kabandanye nimba ari ubukene buri mu miryango bica bijyana no gushyigikira imiryango yabo kugira ngo barabe mbega bya bituma byatuma baza mw'ibarabara mbega twobitorera inyishu gute harategekanijwe ibikorwa byinshi byokorwa kugira ngo eh, i- iki iki kibazo cy'abana bamwe bagihagarare Aha.
hategeza ko ibikorwa byo gukinga byo gukinga kugira ngo agatera k'abana kubahirizwe mu- muri kominote kubahirizwe mu miryango kugira ngo ntihabeho abari- aba- abaza mwibara ko baza mwibara kubera ibibazo byabaye umurengera byabuze inyishu bagaca bigaragariza mw'ibarabara baranyizigiye jean paul baranyizigiye gukemura icy'abana bo mu ibarabara ni uko habanza kuva ubukene buri mu- mu banyagihugu leta yobanza gukemura ikarondera ingene yokura n'aba- n'abitwa ngo barajya amashuri bakabura icyo bokwikorera bo nyene radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite kuri telefone muvunyi siriro amahoro amahoro rambaram umwana u- ushobora kumukorera igishoboka cyose nk'umubyeyi pe birashoboka ariko hari impamvu zishobora kuba naguha zirenze imwe zishobora kuba zatuma umwana abyanga eh ni uko nk'uko rero bijya bibaho yuko n'umwana ashobora kwigira akari akajya he akakunanira akanga akajya mu muhanda na leta ikamukora igishoboka cyose bikanga felix we ibyo mujya mubibona koko umwana ufite ababyeyi bamwitayeho afite umuryango umwitayeho yanga uburere Eh, nagomba mere nk'uwishyura umwana wese mu bisanzwe nta mwana umwe ananirana avuga ngo ni kinani Ye.
ahubwo Aha.
i- umuntu wese ariko aratwumviriza no mutatahura umwana wo mwibara ni umwana nk'uyundi gusa baba bakeneye ikibitaho kugira ngo ibibazo byabo bafise byumvirizwe hama bitore inyishu hama ejo baronke uwo bafata mu mugongo kugira ngo ashobore kuba- ko bagira akazoza keza Iyo- inyishu nazo ni kubashyira ku mashure kubasubiza mu miryango abo biku- abo bidakunda ko biga bakabigisha imyuga hanyuma nabo ba- hama bana- banatahuzwe kazoza kabo keza hama bana- banagire implikasiyo y'imiryango ye nimba arabaje mwabara kubera abavyeyi abase bababyaye babihakanye kubera bavutse mu buryo budaciye mu mategeko habe ibikorwa biza ba- vyotuma baronka ubutungane
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc hano muri leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa kane perezida wa amerika donald trump yarakiriye mu biro by'iwe umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi abo bategetsi bombi bateye igikumu ku masezerano y'ibijanye n'amasoko ntanganguvu no kwivuna umwansi harimwo n'inzira yo kugira ubuhindi buronke indege z'ingwano zo mu bwoko bwa f35 tim ishimwe araduha ibindi perezida donald trump yavuze ko aya masezerano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubuhinde afatwa nk'intambwe y'amateka yo muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe izatuma buri ruhande rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi birushaho gukomera aya masezerano afite aho ahuriye na gahunda ya perezida trump ijyanye no gusubiramo imisoro y'ibihugu byose bifite ubucuruzi bikorana na amerika uretse guha ubuhinde indege z'intambara zo mu bwoko bwa f akarongo mirongo itatu na gatanu perezida donald trump yavuze kandi ko guhera muri uyu mwaka amerika igiye kongerera ubuhinde miliyari nyinshi z'amadolari mu byo amerika igurisha mu rwego rwa gisirikare ku ruhande rwa minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi yabanje gusa nk'utera urwenya avuga ko yiganye imvugo yabaye nk'ikirango cya donald trump yakunze gukoresha mu bihe bye byo kwiyamamaza agira ati make america great again aho modi nawe yavuze ko yafashe iyi mvugo akayihinduramo make india great again ni nko kuvuga ngo twongere tugire ubuhinde indashyikirwa minisitiri w'intebe modi yashimangiye ubufatanye mu bijyanye n'ingufu cyane cyane ku nganda ntoya z'ingufu za nucleaire no ku masezerano ajyanye n'iby'ingabo modi yagize ati iyo amerika n'ubuhinde bikoranye nibwo habaho ubufatanye bukomeye n'iterambere umubano w'aba bagabo bombi uzwiho kuba ari mwiza mu buryo busanzwe wabaye nk'uhungabanijwe n'itegeko rya Trump ryo gutangiza isuzuma ry'imisoro y'ibicuruzwa yakomojeho ubwo yari kumwe na Modi avuga ko ari ugushaka kugabanya igihombo cy'ubucuruzi bw'igihe kirekire n'ubuhinde abanyamakuru babajije abategetsi b'ubuhinde icyo babona nk'impungenge baba batewe n'ibicuruzwa biva cyangwa byinjira mu buhinde umwe asubiza ko ikiva mu nama yari irimo kuba ari indi ntambwe igana ku masezerano akomeye ndetse ashimangira ko gahunda y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ihamye kandi ikomeje kwiyongera ndetse hari icyizere cy'uko amasezerano nk'ayo azashyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu abasesenguzi barimo uwitwa daniel maki ukora mu kigo cy'ubushakashatsi ku by'amahoro cya hano i washington cyitwa us institute of peace bavuga ko ubushinwa bufite uruhare runini mu biganiro byahuje abategetsi ba amerika n'ubuhinde undi musesenguzi akaba n'umuyobozi wo muri iki kigo cy'ubushakashatsi ariko gikorera muri aziya y'amajyepfo tamana salikudin yavuze ko ukuzamuka cyane kw'ibihugu bine amerika ubuhinde ubuyapani na australia bishobora kugira uruhare rukomeye mu kubaka ubufatanye n'abafatanyabikorwa bo mu karere gaherereye ku nyanja ya pasifika uyu yemeza ko ubu bufatanye ari ikintu ubuyobozi bwa trump buhanze amaso cyane undi musesenguzi mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ikoranabuhanga Rick Rousseau yavuze ko mu gihe perezida Donald Trump yatangizaga igifatwa nk'intambara y'ubucuruzi ku isi ku ruhande rw'ubuhindi bwo bufite inyungu kurusha ibindi bihugu byinshi kandi hakenewe kureba ko umubano hagati yabwo na Amerika ukomeza kuba mwiza Narendra Modi ubwo yari hano i Washington DC yanabonanye n'umuherwe Elon Musk ubu ukorana na perezida Trump mu kuzana impinduka muri guverinoma ya Amerika turagushimiye tim kuri iyo nkuru aha rero niho tunasezeraniye mu makuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi yashizwe hamwe na nadia taha tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa no mu byo muri mwo naho ubutaha